tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe muri uganda naho mukatwumva kuri voice of muhambura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe perezida w'u rwanda paul kagame yaraye arahiriye manda ya kane iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame mu birori vyo kurahira manda yiwe ya kane vyabereye kuri stade amahoro iri remera ku murwa mukuru i kigali muri uganda abahitanywe n'umurundo w'imyavu barenze mirongo ibiri aha muri amerika naho abajejwe kwamamaza donald trump ari mu bahiganira intebe ya perezida bemeza ko igihugu ca irani kiriko kirivanga amatora ya amerika irani irabihakana idonido ni mukangisasi amakuru yacu tuyahere muri uganda abahitanywe n'umurundo w'imiyavu yegeranirizwa ahitwa kitezi ku murwa mukuru kampala barenze mirongo ibiri polisi y'ico gihugu ivuga ko ibikorwa vyo kurondera abatazuye igitigiri boba bakiri musi y'ibibomoke vy'amazu n'imyavu bibandanya imvura imaze imisi irwa muri uganda niyo yatumye umurundo w'imyavu usenyukira ku mazu yegereye ico kibanza mw'ijoro ryo kuwa gatanu w'indwi iheze perezida wa uganda yurika guta museveni abicishije mu itangazo yasohoye yavuze yavuze ko yahaye itegeko ibiro vy'umushikiranganji wa mbere vyo kwihutisha ibikorwa vyo kwimura abantu bose baba mu icungararo y'ikibanza cabereyemwo iryo sanganya leta y'uganda yatangaje kandi ko yatanguye amatohoza yo kumenya icatumye vy'ukuri iyo micafu ihenukira ku mazu y'abanyagihugu umutegetsi wese azoba yaragize uruhara haba mu gufata minenegwe ingingo zari gukingira abanyagihugu bahuye n'akaga azohanwa nk'uko itangazo rya leta ya uganda ribandanya kubivuga kubivuga abo polisi ya uganda yemeza ko imaze gutabara ni cumi na bane gusa umuvugizi wayo yavuze yamara ko hari abandi bagoye kumenya igitigiri boba bakiri munsi y'ibibomoke vy'amazu ishami mpuzamakungu ryishinze gutabara imbabare ku isi croix rouge ryaciye ryubaka amahema mu icungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu yabomokanye baronke aho baba barabika umusaya mu kurindira ko leta ibimura haheze imyaka irenga cumi ikibanza carimwo uwo mwavu arico conyene cegeranirizwamwo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa uganda imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure abanyagihugu baba mu icungararo y'ico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga bavuga ko iyo myavu bemeza ko yonona ibidukikije ibabangamiye isanganya nk'izi zirakunda gushika ku mugabane wa afurika nko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umusozi w'imyavu wasenyutse ku murwa mukuru wa etiyopiya wahitanye abantu ijana na cumi na batanu tukiri ku mugabane wa afurika polisi ya tanzania yarayitangaje ko yabujije ihuriro ry'urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi cadema yari yategekanije kuba uno musi kwa mbere urwaruka rw'umugambwe cadema ruharurwa mu bihumbi icumi rwari rwategekanije guhurira mu gisagara ca mbeya kiri mu bumanuko bwa tanzania kugira ngo ruhimbaze umunsi w'urwaruka uhimbazwa uno musi ku isi hose icivuga urwaruka rw'umugambwe cadema rwategekanya gukoresha cagira kiti ifatire mu minwe kazoza kawe umukuru wa polisi ya tanzania akahavuze yamara ko hafise amakuru yizewe y'uko urwo rwaruka rwihetse inyuma y'iryo koraniro ariko vy'ukuri rushaka gukora imyerekano yise y'akajagari itangazo polisi ya tanzania yasohoye rigereranya ihuriro ryaburijwemo n'imyerekano y'abakiri bato iherutse kuba muri kenya rigira riti polisi yafashe ingingo yo guhagarika amahuriro yose canke imyerekano biriko bitegurwa vyinyegeje inyuma y'umunsi wahariwe urwaruka iyo myerekano ishobora guhungabanya gusenya amahoro uburongozi bw'umugambwe bwateye ivyatsi ingingo ya polisi ya tanzania buca busaba perezida w'ico gihugu samia saluhu hassan kuyiburizamwo umugambwe cadema wavuze ko hari abanywanyi bawo baza bamaze gutabwa muri yompi bamwe mu bariko baja mu gisagara ca mbeya nabo basubizwa iwabo ku nguvu kuva afata ubutegetsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'urupfu rwa perezida john magufuli yasubiriye madame hassan uh, yagiye yumvikana katari gake avanaho ingingo ziyamirizwa ataraza n'abatari bake muri zo harimo izabuza imyerekano yavanyeho kandi zimwe mu ngingo za politike zanabangamira abamenyeshamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandaniriza muri leta zunze ubumwe za amerika aho abajejwe imyamamazo ya donald trump ariko arondera kuba perezida wa amerika bavuga ko irani yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none ikimenyeshamakuru co muri amerika politico cemeza ko hari amakuru y'ibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo y'abarepublikani muri rusange ariko vy'umwihariko ayo makuru ngo yavuga ku ciswe intege nke za JD Vance yiyamamaza mu kibanza c'ushobora kuba vice president wa Amerika ari nkamwe Donald Trump yotsinda amatora itangazo ryasohowe n'abajejwe imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari president wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye ahabona binyuranye n'amategeko yagiye hanze biciye ku banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga matora y'uno mwaka ku rundi ruhande donald trump yemeza ko ikigo nyamerika microsoft naco nyene giherutse guha abajejwe imyiyamamazo yiwe raporo yemeza ko irani yacengetereye zimwe mu mbuga ziwe trump ariko ashimangira ko amakuru irani yivye ari amakuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko ritarashobora kuronka ivyemezo ntabanduka vy'uko vy'ukuri irani yivye amabanga y'abarepublikani ubutumwa bwa email ubuserukizi bwa irani muri onu bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti irani nta mugambi wo kwivanga amatora ya amerika ifise nta n'inyungu ibifisemwo ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha donald trump yahoze ari perezida wa amerika kuva akiri perezida yamye afise imigenderanire mibi na irani mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yategetse igisirikare ca amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za irani kuva ico gihe irani ntishaka kumwerekwa yahize ko izonamwihora ijwi rya amerika amakuru yose mwumvise nandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika aho mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu rwanda perezida w'ico gihugu paul kagame yaraye arahiriye manda yiwe ya kane igiye kumara imyaka itanu ibirori vyo kumurahiza vyitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga mirongo ibiri bose bo ku mugabane wa afurika umumenyeshamakuru wacu asumita kaboyi niyo yarari umuhango wabereye kuri stade amahoro i remera ibirori vyitabiriwe n'abaturage basaga ibihumbi mirongo ine ko stade amahoro yari yakubise yuzuye kandi abayikoresha bavuga ko iyo yuzuye neza ijyamo abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu ni umuhango waranzwe n'ibirori binyuranye byatangiye mu gitondo bigeza mu mugoroba abahanzi b'abanyarwanda babanje kunezeza abaturage bari bazindukiye kuri stade baje kunganirwa n'akarasisi ka gisirikare kanogeye benshi umukuru w'igihugu yashimye abaturage bamugiriye icyizere bakamutorera manda ya kane abizeza ko bafatanije bazagera kuri byinshi iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze kubitekereza ntabwo ari ukurota birashoboka bizashoboka twabikora kandi tuzabikora icy'ingenzi muri byose turi hamwe turi umwe kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariko kandi munakishyigikiramo umuhango wagaragayemo umubare w'abakuru b'ibihugu biganjemo ab'ibyo mu burengerazuba bwa afurika ndetse habonetsemo abo muri afurika y'iburasirazuba perezida wa sudani y'amajyepfo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida kagame perezida wa kenya perezida wa tanzania visi perezida wa uganda ndetse na perezida wa somaliya igihugu gituranyi cy'u burundi ndetse na repubulika ya demokarasi ya kongo ntibohereje intumwa muri uyu muhango perezida kagame akaba yagarutse ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya kongo In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu bitewe n'uko ibibazo bibonetse bidashakirwa umuti ukwiye kimwe amahoro mu karere kacu ni ikintu cy'ibanze ku banyarwanda ariko yakomeje kuba ingume cyane cyane mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ariko ayo mahoro ntawayazana aturutse ahandi nubwo yaba afite imbaraga nyinshi gute niba uwo bireba wa mbere adakoze ibyo asabwa gukora ibyo bitabaye umurimo w'ubuhuza ukorwa n'abayobozi bo mu karere bahawe izo nshingano ntiwagera ku byo witezweho
mukuru w'igihugu yashimye perezida wa kenya ndetse na perezida wa angola bari i kigali ku muhate bakomeje kugaragaza bifuza gushakisha uburyo amahoro yagaruka muri aka karere abategetsi ba repubulika ya demokarasi ya kongo bashinja ubutegetsi bw'u rwanda gutera igihugu cyabo buciye mu mutwe wa hema makumyabiri na gatatu ibintu u rwanda rutahwemye guhakana umuhango wo kurahira ku mukuru w'igihugu abaturage bawitabiriye bamaze amasaha arenga atandatu bategereje umuhango nyirizina gusa ngo nubwo bamaze umunsi wose mu birori abavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko nta gihombo bagize yagenze neza cyane
igice cyakunejeje uyu munsi karasisi of course ni igikorwa nyamukuru ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba twongeye kwibonera umuyobozi wacu atwemerera ko turi kumwe mu kubaka igihugu cyacu burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wumva umunaniro cyane cyane ko twari dutegereje impanuro z'umukuru w'igihugu zitugaragariza aho yifuza ko tugendana muri uru rugendo ntabwo twari kunanirwa rero kandi n'ibirori byari bishimishije cyane usibye abaturage bavuye mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo uyu muhango wanitabiriwe na bamwe mu barwanashyaka b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party kuri madamu masozera jackie wari ku rutonde rw'abifuzaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko utaratowe yagaragaje ko nubwo umukandida wabo atatsinze ariko bitababujije kwitabira ibirori twatumiwe nk'uko n'abandi banyarwanda bose batumiwe kandi nk'uko basanzwe badutumira mu bindi bikorwa by'igihugu cyangwa bya leta ariko kuba mwari mufite umukandida akaba atari uyu munsi warahiye koko muba mufite akantu k'akababaro ko mwabigiyemo mubishaka ntabwo twabura kubabara urebye n'abakinnyi b'umupira iyo ekipa imwe yatsinzwe irababara ni ibisanzwe ariko turabirenga kugira ngo dukomeze twubake u rwanda kandi ntituzacike intege ntitugeze ducika intege tuzakomeza umurego n'imbaraga n'ubutwari tuba dufite iyi myaka yose ishize kuva bibiri na cumi na kane twakwemerwa tuzakomeza n'ubundi kuva n'uyu munsi dutangire dutegura n'amatora muri 2029 komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda ivuga ko perezida kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya afurika zavuze ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intsinzi ya kagame ari we ubwe uyigenera nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha abatavuga rumwe nawe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa gatanu w'ino ndwi urundi buzokoresha rusansuma rusange ku miliyaridi mirongo icenda n'indwi ico gihugu gikeneye kimaze kuronka mirongo itandatu na zitandatu gusa ibindi kuri no nkuru ejo rya amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi mwisomerwa na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu burundi amazu yabo ibitungwa boroye imirima bafise agataka karimwo imirima n'akarimwo ibiti n'abana bo mw'ibarabara bazoharurwa nikora ndayishimiye ati uburundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko bwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kandi bisabwa ko buri myaka icumi hatunganywa rusasuma nk'iyo mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki gitega ku wa cumi n'umunani z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa umushikiranganji wa mbere gervain ndirakobuca yatanze ubu butumwa kuko natwebwa ngo ngo tuba tuja muri yambo n'akazoza y'igihugu cifashe mu bibiri na mirongo ine giteye imbere mu bibiri na mirongo itandatu tutazi uko tungana tuzi ko agataka kacu kataguka tuzoba tuja mu mbona n'akazoza tutabanije kugira umushinge w'iyo mbona kazoza ako niyo twabanza kumenya uko tungana tukabona n'agataka dufise uko kangana natumenye uko twitwara kugira ngo tuje kuri ya mbona kazoza politike nziza rero ikinirwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye umushikiranganji wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya ndayishimiye nikora ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri kuko twebwe mem uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu mugabo umuja kwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre de difera kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwijije imyaka y'uko uzotora hama baguhe kajya kanunze kugira uzoje gutora iyo utanavuye muhira ngo ugende nta n'umwe akubona nta n'umwe aza kukuraba ngatwewe muri rosansi na nabivuze tuzoca inzu ku nzu uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'urwo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ntibajuragirike hasabwa ko ata kindi gikorwa corangurwa canke ico arico cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'imana ariko twibukanye ko bibiliya ivuga ko na yezu umwana w'imana yasasumishijwe mu gihe cy'inkwi nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhumiriza abo bose batabyumva Gervain Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga abanyuruje batinya ko bakurikiranwa umushikiranganji wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko utunze byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye umushikiranganji wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma rutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa ubwo rusasuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo vyibazwa n'ishirahamwe parseme ryishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'aba abarundi batera imbere faustin ndikumana akagiriza leta ko imaze imyaka irenga cumi n'itanu itunganya imigambi itazi igitigiri c'abiyitunganiriza ntushobora kurwanya ubukene igihugu burundi kidafise serivisi za planifikasiyo ziboneka utavuga ati je nzoba ngeze aha muri iyi mu myaka nzoba ngeze aha planifikasiyo nako yasubiye inyuma haba muri ministere de finance planifikasiyo barayimenya none ibi wewe wumva nk'umushikirana atubwira ngo ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo baplanifiye ngo ngene igisagara kizoguma gikura ubu rero uruzuye rero none byo bigenda gute amatara n'amazi no ntibikunda abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma basaba ko ibizova muri ico gikorwa vyoba intango yo gufata mu minwe ikibazo c'igwirirana ry'abantu uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa gitega ati rusasuma iba intango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu urwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko kirazira ko abavukana baronswa ico kiraka hari abandi batararonka izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashini nyabwonko hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu c'uwa cumi na gatanu z'ukwezi kwa munani umwana azovuka mu gitondo cuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho
ejo ry'amerika ubu nawe n'umwanya w'imikino na siporo uno musi duhera mu burundi aho imikino na siporo mu burundi twateguriwe na desire hatugimana inkino mpuzamakungu za jeux olympique kuri uno w'imana niho zasozerwa i paris mu gihugu cy'ubufaransa uburundi butasha imvumure atamudari n'umwe butahukanye nk'uko byagenze i tokiyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abatari bake bakunda izo nkino babona ko igihugu cy'uburundi kiko kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge mu nkino kandi aho hambere cyasarukirwa vyiza vy'abantu salvatore bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe ry'inkino seno yararongoye abonanotsi mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika arashima ko abaserukiye uburundi babikoreye kiretse aboga batumiwe amenyesha ariko ko ivyo bidahagije kugira igihugu kironka umudari ngo kuko izo nkino zitabirwa n'abanonotsi bo ku rwego rwo hejuru n'ahatamudari wabonetse arashima uko abanonotsi b'uburundi bigenjeje aba atlete bacu abaduserukiye bigenjeje neza kandi ukabona ko bitari bya bindi byo kuvuga ngo ngo igikomeye ngo ni ukuba wagiye mu bandi oya urabona ko bariko barahiganwa ukabona ko bariko barahiganwa koko ukabona ko hari n'abo basumvya urumva rero mu gihe uba ufise usumvya ntiba bya bindi ngo igikomeye no kuja muri ayo mahiganwa oya uburundi murazi ko twavuze kuva kera yuko ibyo twabirengeye biri kazis ganira yari yitabiriye ayo mahiganwa mu gisata co koga nawe nyine arashima uko bigenjeje ariko akabona ko yaba igihugu c'abafata mu mugongo bimwe bihagije baba bakora vyiza kurusha arafise icyo asaba barongoye uburundi dufise abatrete bakomeye bari mu burundi bicaye mugabo kuri iki batashoboye gushika ngaha anya nubwo buryo naya maopportunité babura yo kuja guserukira igihugu amacompetition kwikarifiya etc ababaye kundi umwana w'igihugu ndashaka ko n'abadutwaye babimenya c'est pas parce que twashitse ngaha anye kubaca baza ngo baje kudufasha ego ni vyiza ko baza kuturaba ukuntu tumerewe ni vyiza cane biraturyohera ariko hari ibintu tuba twakoze twebwira dushobore gushika ngaha anye siho bari bari mu gifoko baza kuturaba tukiri hajya hasi tukiri ko turarondera gushika ngaha anye ico nico kintu abantu bateza gutahura mu myaka iniri imbere salvatore bigirimana avuga ko igihe ababijejwe bose boshira inguvu hamwe uburundi bushobora kuronka umudari i los angeles ahazobera bene izo nkino ku giti ca komite olympique ni ukuvuga yuko amashirahamwe yose ategura ivy'inkino n'ubushikiranganji butujejwe aribwo buserukira leta tukaja hamwe vuba na vuba vuba bwangu tukavuga tuti ubu rero kuva uno munsi dutegure les jeux olympiques dutegure championnat du monde dutegure championnat d'afrique uravye uburyo ufise n'ababikora haba hasigaye gushira hamwe ivyo mufise byose kugira murabe ingene twokwisununura hanyuma tukarondera n'uwo mudari bijya birahesha iteka igihugu uburundi kuva bwabaho bufise imidari ibiri muri izo nkino umudari w'inzahabu watwawe na veniste niyongabo ku metero ibihumbi bitanu iya atlanta muri leta z'ubumwe za amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ni nawo mwaka wa mbere uburundi bwari buserutse muri izo nkino n'uw'ifeza watwawe na francine niyonsaba i rio de janeiro muri Brazil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Vitaro uzitabira inkino za Afurika z'imigwi y'abayambere iwabo uri mu gihugu ca Tanzania kuri uno wa gatandatu bakinye n'umugwi wa pamba jiji banganya igitsinda kimwe ku kindi mu rukino rwa gicuti uwo mugwi waciye ukomereza urugendo rwawo i dar es salaam aho uzotana mu bitwe na young africans igenekezo ya cumi na gatandatu za kuno kwezi mu rukino rw'ibanze muri izo nkino za afurika n'urukino rugira kabiri vitaro izorukiniraho nyine muri tanzania kuko kugeza maginga ya uburundi ata kibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bufise desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
desire hatunga imana urakoze cukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda nawe agiye kutubwira agezeho mu gisata ca siporo mu rwanda mu mukino wa super coupe wabereye kuri stade yitiriwe pere nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu hagati y'ikipe y'urwego rw'igipolisi mu rwanda polisi fc n'ikipe y'abasirikare b'u rwanda apr fc umutoza vincent amashami wa polisi fc yongeye guhesha ikipe ye ikindi gikombe kiyongera ku gikombe cy'amahoro baheruka kwegukana mu gice cya mbere apr fc na polisi fc zerekanye umukino usukuye ariko iminota mirongo ine n'itanu irangira nta kipe ishoboye kurunguruka mu izamu mu gice cya kabiri nabwo ntacyahindutse umukino warangiye ari ubusa ku busa bahita bitabaza za penaliti igikombe kiruta ibindi mu umupira w'amaguru mu Rwanda cyahise gihabwa Police FC kuko yatsinze APR FC penalty esheshatu kuri eshanu abakinnyi batandatu ba Police FC bashoboye gutsinda penalty zabo ni Muhajiri Hakizimana Didier Mugisha Abedi Bigirimana Simeo Iradukunda Elija Ani na Eric Sabimana Isa Yakubu niwe mukinnyi umwe rukumbi wananiwe kwinjiza penalty ku ruhande rwa Police FC Yusuf Dauda na Richmond Ramti ntabwo basekewe n'amahirwe yo gutsinda penalty bateye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC abashoboye kuzinjiza ni Clement Niyigena Gilbert byiringiro paveri nzira mamadusi na ariuswane nyuma yo kwegukana igikombe cya super coupe police fc yahawe kandi igihembo cy'amafaranga miliyoni icumi z'amanyarwanda naho apr fc igenerwa miliyoni eshanu urugamba rw'aya makipe abiri police fc na apr fc rugiye gukomereza mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya afurika mu mpera z'iki cyumweru police fc izaba iri muri algeria izahura n'ikipe ya cs constantine muri icyo gihugu mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika mu irushanwa rihuza amakipe y'abaya mbere iwayo yayo APR FC izahura na Azam FC muri Tanzania uyu mukino uzabera Dar es Salaam abafana b'abakeba ba APR FC ni ukuvuga abakunzi ba Rayon Sport bamaze kugaragaza uruhande bazaba baherereyemo bashimangira ko bifuza ko Azam FC yatsinda APR FC ikanayisezerera hawa ni marafiki zatu hawa ni wandugu zengu tunataka bashinde ile timu APR kama kawaida, kama kawaida, Azamu yacu tuzayazamu yacu azamu ni yacu n'inshuti yacu tuyiri inyuma turi tayari ijana ku ijana azamu yacu tuyiri inyuma azamu yacu naomba naomba azamu ipige piara goli tatu kwa sufuri umukino wo kwishyura hagati ya APR FC na Azamu FC uzabera kuri stade national amahoro i Remera Jean Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni ngaha dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze kudutega abiri Diane Ninahazwe niwe mwari mwazindukanye turongera mu biganiro bindi ngiye kubategurira
usabira nsenga nsaba imana kukuzuza amahoro ye ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi nizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uhenze uwakekaga uramenye ntuzimike izindi mana wibagirwa uhoraho uko niko ngusabira Sabira intege nke zizagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukunda kandi iminsi mibi n'iza izagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari wowe ugenga byose n'igihe inzuzi zabaye impamo urenze aho wakekaga uramenye ntuzimike izindi mana ngo wibagirwe uhoraho uko niko ngusabira uko niko ngusabira